Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobee, jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii saddeetii walakkaa hanga sa'aatii sagalitti galgala ammoo sa'aatii shanii walakkaa hanga sa'aatii jahaatti dambalee gabaabaa meetir baandii soddomii tokko afurtamii tokkoo fi afurtamii sagal irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii kudha jaha kiloheerzii kuma kudha torbaa fi dhibba jaha soddoma irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii saddeetii hanga sa'aatii sagaliitti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'a tokko guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabna. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Nageenyi badhaadhaa ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti sinii dhaqqabu jenna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya galgala kana qabannee dhihaannee jirra. Qophii galgala kana beeksisuudhaan hanga xumuraatitti kan isin faana turu an baarantu gadaati. qophii keenya galgala kanaa keessatti akkuma barame oduun hangafa oduu taasisuudhaan immoo jaalatanis ta'ee dirqamanii filannoo gabroonfattoota irratti hirmaachuun bofa mataatti of maruudha qophii jedhu isin biraan geenya akka inni xumurameen bobbaa dabballoota wayyaanee biyyoota garaagaraattitti bobbaafamanii ilaalchisuudhaan qophii qindeeffannee isin biraan geenya. gara xumura qophii keenyatitti immoo karoora bobbaa ergamtoota wayyaanee irratti Gaaffii deebii durataa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa Dooktar Nuuraa Sa'iid waliin taasifne isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatitti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin dabarsaa ammallee turtii gaarii.
irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee isin dhageessifnaa oduu kan isinii dhiyeessu an liban gadaatiin. humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa tarkaanfii boonsaa fudhateen ajajoota waraanaa wayyaanee lama ajjeese. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon dhiha Oromiyaa keessa sossa'u magaalaa Naqamtee fi karaa Dambidolloo Ashii naannoo Gaara Maa'oo jedhamutti tarkaanfii loltoota wayyaanee irratti fudhateen ajajoota waraana wayyaanee lama ajjeesuu ajajni waboo godina dhiha Oromiyaa beekse. Amajjii kudha jaha bara kuma lamaaf kudha shan gootichi humna addaa waboo dhiha Oromiyaa ajajaa humna addaa wayyaanee kan maqaa liyyuu haayilii jedhamuun beekamu nama maqaan isaa tamasgan tadlaa jedhamu magaalaa naqamte keessatti tarkaanfii irratti fudhateen ajjeesuu ajajni waboo godina dhihaa beeksiseera bakki tarkaanfiin kun itti fudhatames magaalaa naqamte keessaa naannoo hooteela dirribee sheelii fi bakka ajiippii jedhamu gidduutti haxxee hidhuun akka ta'es ajajni waboo godina dhihaa hubachiiseera ajajaa humna addaa waraanaa wayyaanee tamasgen tadlaa tarkaanfii humna addaa waboon ajjeefame dabalatee loltoonni wayyaanee magaalaa naqamtee fi naannoo jiraatan dhiiga barattoota oromoo dhangalaasuu ajjeesuu sabboontoota oromoo hidhuu fi gidirsuu hojii isaanii godhatuun mootummaa abbaa irree wayyaanee diina ummattootaa ta'eef waardiyyaa dhaabbatanii kan jiran ta'us ajajuu waboo godina dhihaa addeesseera. Uummanni Oromoo magaalaa naqamtee sabboontoonni tarkaanfii ajajaa humna addaa waraana wayyaanee kan magaalaa sanii irratti fudhatametti haalaan kan gammade waggaa ta'u waan barbaachise cufaan waboo cina dhaabbatee kan jabeessu ta'uu beeksisuusaa ajaji waboo godina dhihaa ifa godhee jira. Tarkaanfii humna addaa waboon fudhatame kanatti loltoonni wayyaanee magaalaa naqamtee keessa jiran sodaa guddaa keessa seenuu caalaayyuu walii isaanii shakkuun dhukaasa walirratti akka bananis gabaafameera. Haaluma kanaan waraana wayyaanee magaalaa naqamtee buufatee jiru gidduutti wal shakkii uumameen amajjii kudha torba bara kuma lamaaf kudha shan loltoonni dhalootaan Tigreef Gaambeellaa ta'an dhukaasa wal irratti bananii wal galaafatanii jiran. Dhukaasa kanaan loltuun dhalootaan Tigree ta'e Asaffaa jedhamu yoo madaa'u Gaambeellaarraa kan ta'e tokko ammoo akka du'e ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa beeksiseera. Humni addaa waboo dhiha Oromiyaa keessa sosoo tarkaanfii isaa itti fufuun amajjii kudha torba bara kuma lamaaf kudha shan loltoota wayyaanee sakattaa fi dhimma filannoo wayyaaneef haala mijeessuu maqaa jedhuun ummata gooluuf dirqama fudhatanii karaa dambidoolloo naannoo ashiirraa ka'anii gara maawoo bakka jedhamutti deemaa turanitti haxii hidhuun haleelee ajajaa humna sanii seeyfuu xilaawun jedhamu battalumatti ajjeesu ajaju waboo godina dhiha Oromiyaa oduu tarkaanfii waraanaa sagalee bilisummaa Oromoof ergeen beeksee jira. loltoonni garii madaa'uu fi dhukaasa waboon itti banameen baaraganii faca'uun akka baqatanis oduun kun dabalee hubachiisa. Waraana gabroonfattuu wayyaanee kanneen gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii fi uummata Oromootti roorrisan irratti tarkaanfiin fudhatamu bakka hundaattuu jabaatee kan itti fufu ta'uu ajaju waboo godina dhiha Oromiyaa beeksiseera. wayyaaniin filannoo fakkeessi caamsaa dhufu gaggeeffachuuf jirtuu wal qabatee akkuma barte dhibbeentaa sagaltamii sagal injifadhe jechuuf gamanumaan diraamaa qopheeffattee hojiirra oolchuu eegalte. Odeessi maddeenirraa nu dhaqqabaa jiru akka addeessutti murni wayyaanii waggoottan digdamii sadan darbaniif uummattoota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa keessa jiran keessattuu uummata Oromoo hidhaa dararaa fi ajjeesaa akkasumas saamaa turte bara saamichaa fi gabrummaa kana jabeessitee itti fufuudhaaf bara kanas diraamaalee maqaa filannootiin qopheeffattee hojiirra oolchuu jalqabdeetti. Wayyaaniin diraamaalee hojjechaa jirtu keessaa tokko dhaaba yookiin paartii siyaasaa Andinet jedhamu deeguudhaan dhaaba maxxannee tikashiitiin gurmaa'ee fi qindaa'ee qopheeffachuun gama boordii filannootiin beekamtii kennuufiif jirti. gareen akka haaraatti maqaa paartii andinetiin cinaadhaan beekamtii argachuuf jiru kun dhaabichi akka waan iddoo hedduutti foxoqeetti labsuun koora waliigalaa cinaadhaan waame boordii filannoo wayyaaneetirraa erga hayyama fudhate booda gara filmaataa galuuf jira. haala kana qindeessuu fi milkeessuuf ammoo gama murna wayyaaniitiin deeggarsi maallaqaaf siyaasaa guddaan dhoksaadhaan akka kennamaa fi jiru kan ibsan maddeen namoota jalee wayyaanii ta'an dhibba tokko finfinnee fi dhibba tokko ammoo naannoleerraa dhoksaadhaan filuun kan qopheeffatan yoo ta'u namoonni filaman kun ammoo maqaa dhaaba andinet jedhuun daldaluuf akka qophii fixatan beekameera. paartiin siyaasaa andinet jedhamu kun dhiyootti yeroo lama koora adeemsisee hoogganasaa haaraa akka filate beeksus illee dhaabicha iddoo lamatti foxxoqsuun akka filannoo fakkeessii as deemaa jiru kana keessatti humna hin qabaanneef beekamtii gama boordii wayyaaneetiin akka hin arganne taasifameera. Odeessa filannoo wal qabatee jiru kan biraatiin ammoo Oromiyaa keessatti dabballoonni Opidiyoo kaardii filmaataa heddumminaan kiisiitti qabachuun mana dhugaatii fi jimaatti hiraa jiru. Magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti ajaja dabballoota wayyaaneetiin sukkaaraaf zayita waliin kaardii filannoo qoodaa jiraachuu namoonni ijaan argan sagalee bilisummaa Oromoof ibsaa jiru. wayyaaniin filannoo fakkeessii caamsaa dhufu gaggeessuuf jirtu kana fincilli ummataa na harkaa fashalsuu danda'a sodaa jedhuunis waraana paatroolii xixiqqaan hirtee gurmeessuun kallattii biyyattii gama hundaanu bobbaasaa jiraachuun beekameera. Akka odeessa nu gaheetti Finfinnee gara kaabaatiin hanga Dajan Bahardaar Finfinneerraa gama lixaatti ammoo hanga naqamtee Dambidoollootti kibbaa fi baha Oromiyaatiinis haaluma wal fakkaatuun waraana ummata goolu gurmeessitee bobbaasaa jirti. hidhattoonni wayyaanii murna murnaan bobbaafamaa jiran meetira dhibba afur afuriin walirraa fagaatanii akka to'annoo gaggeessaa jiran ibsameera. Saawudi Arabiyaatti koonyaan adda bilisummaa Oromoo akkasumas jaarmiyaan hawaasa Oromoo magaalaa Makkaaf Jiddaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bifa miidhagaa ta'een kabajatan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuufis gumaacha maallaqaa taasisan. Koonyaan adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo magaalaa Makkaa amajjii tokko bara kuma lamaaf kudha shan walitti dhufuun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sirnoota garaa garaan akka kabajatan oduun bubbuleen nu dhaqqabe ifa godhee jira. Sirna kanarratti kan argaman bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo naannichaa Injiinar Jaal Mohammad Haji qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu kan ilaallatuun ibsa hirmaattootaaf kennaniiru. Dhumarrattis hawaasni Oromoo magaalaa Makkaa ayyaana guyyaa waboo baranaarratti argaman waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu riyaala Saawudii kuma kudha sadii fi dhibba torbaaf shantama akka gumaachanis oduun kun eereera. Haaluma wal fakkaatuun koonyaan adda bilisummaa Oromoo fi jaarmayaan hawaasa Oromoo magaalaa Jiddaa amajjii kudha shan bara kuma lamaaf kudha shan walitti dhufuun amajjii tokko guyyaa waboo baranaa haala akkaan bareedaa ta'een akka kabajatan oduu walqabatee nu dhaqqabe hubachiiseera. Bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo Injiinar Jaal Muhammad Haji ayyaana guyyaa waboo magaalaa Jiddaatti kabajame irrattis argamuun sochii adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo kan ilaallatuun ibsa bal'aa hirmaattootaaf akka kennan beekameera. Miseensooti hawaasa Oromoo Jiddaa ayyaana guyyaa waboo magaalaa Jiddaatti kabajame irratti argaman waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf kan oolu riyaala Saawudii kuma digdamaa fi digdamii afur galii akka taasisan oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun ifa godha. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagahaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa isinii tamsa'aa jirudha. godina lixa shaggar ona midaa qanyeetti ayyaana cuuphaa irratti diddaa ummataa dhalateen walitti bu'iinsi ummataa fi poolisoota wayyaanee gidduutti akka uumame gabaafame oduun nu ga'ee akka addeessetti amajjii digdama bara kuma lamaaf kudha shan godina lixa shaggar ona midaa qanyii ganda tuuyyee goodaa cuqqaalaa jedhamutti ummatii fi dargaggooti oromoo ayyaana cuuphaa irratti uffata aadaa oromootiin faayamanii sirboota warraaqsaa sirbuun mootummaa wayyaanee balaaleeffatan poolisoota wayyaanee itti bobbaafamaniinis walitti bu'uun dhagaantumaniiru poolisoonni gariin akka madaa'anis dhaga'ameera lammiin oromoo obbo taakkalaa abbabaa jedhaman poolisoota wayyaaneen dhaadhamanii akka malee kan madeeffaman ta'u oduun ona miidhaaqanyii baallammiirraa nu dhaqqabe kun ifa godhee jira achuma ona miidhaaqanyii ganda waloo tambaroo bakka mikaa'el guutee jedhamuttis ummanni fi dargaggooti oromoo ayyaana cuuphaa irratti wallee warraaqsaan adda bilisummaa oromoo faarsuun wayyaanee balaaleeffataa poolisoota sirnichaa waliin wal reebaa akka oolan gabaafameera. Amajjii kudha sagal bara kuma lamaaf kudha shan ammoo onoota kanneen akka Calliyaa Gedoo, Baabbichaa fi Ona Tokkee Kuttaayee naannoo Gooroo Sooleetti ummati ayyaana cuuphaa irratti sirna abbaa irree wayyaanee akka balaaleeffate beekuun danda'ameera. Diddaa ummataa kanaan wal qabatees godina lixa shaggar onoota garaa garaa keessaa ilmaan Oromoo hedduun poolisoota wayyaaneen qabamanii manneen hidhaatti darbamaa akka jiran oduun nu ga'e kun addeesseera. Onoota dhihee Oromiyaa adda addaa keessatti diddaa deemaa jiruun dhaamsa jechuun wayyaaneen duula hidhaa gaggeessaa jira. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee dhihee Oromiyaa onoota kanneen akka Baabboo, Jaarsoo, Najjoo fi Mana Shiboo keessaa ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniin akkasumas miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhuun qabee hidhaa akka jiru maddeen keenya oduu nu gahaniin ifa godhan. Hidhaan ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kunis fincilli diddaa gabrummaa onoota kanneen keessatti sirnicha irratti jabaataa dhufuurraa kan ka'e ta'uu maddeen keenya ibsanii dargaggooti, hojjettooti, barattootii fi daldaltooti Oromoo hedduun kanneen hidhaman keessatti argamuu hubachiisan. Namoonni kun maqaa adda bilisummaa Oromoon yakkamaa akka jiraniis ibsaniiru. ona baabborraa ilmaan oromoo lama bultii fi addaamuu jedhaman kanneen hidhaman keessatti argaman sabboontooti ona baabboo gama isaaniitiin hidhaa fi ajjechaan boodatti nuun deebisu jechuun diddaa isaanii jabeessuutu ibsame waajjira aadaaf turizimii magaalaa burraayyuu keessatti boombiin argamuu maddeen gabaasan oduun arganne akka hubachiisutti waajjira aadaaf turizimii magaalaa burraayyuutti saanduqa faayila hojjetaa waajjirichaa tokko keessaa boombiin chaayinaa tokko argamee jira. Boombii kana kan ka'e gooleessitootuma wayyaanee ta'uu kan hubachiisan jiraattonni naannoo ammoo kana kan godheefis namoota hidhuu barbaadu ittiin sababsatuuf ta'uu hubachiisan. Wayyaaneen shira isaa kana dhokfachuuf waajjiraalee Oromiyaa irratti sakattaan akka gaggeeffamu ajajuus maddeen hubachiisaniiru. abaawoon nu keessa seenee jira nu balleessuuf ka'e jechuun hojjettoota waajjiraalee oromiyaa shakkuun walirratti ijaaruuf shira gara biraa xaxaa akka jirus ibsameera oduu xumuraatiin godina iluu abbaa booraatti dabballooti opiidiyoo waldaalee imaaxaa dargaggootaan ijaaraman abbootii qabeenyaaf jalaa dabarsanii kennaa akka jiran saaxilame oduun arganne akka saaxiletti godina iluu abbaa booraa ona baddallee keessatti waldaaleen imaaxaa dargaggootaan ijaaraman karaa dabballoota opiidiyoon harka lafa jalaan abbootii qabeenyaaf dabarfame kennamaa jira onuma baddallee keessaa waldaaleen imaaxaa dargaggootaa soddomaa ol ta'an abbootii qabeenyaaf kennamuun dargaggooti hojii dhablee ta'anii rakkoof affeeramaa akka jiran oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe kun dabaluun saaxilee jira dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateeraa qophiilee keenya hafan hordofa. Thank you.
keessa mana sibiili koomtuudha hojuudhi na jala imakke muraanne kalee keessa mana sibiili koomtuudha hojuudhi na jala.
oduu gammachiisaam irreef gaachanni oromoo waraanni bilisummaa oromoo bara kuma lamaaf kudha shan keessatti karaa baandii muuziqaasaa hawwi sooboon sirboota warraaqsaaf kanaadaa akkasumas faaruu kanoof keessatti hammate albama viidiyoo yookiin diividii haaraa maxxansiisee dhiyeessuusaa gammachuu guddaadhaan beeksisaam.
warri alakaa fira taatanii laphee keessanii gurguratanii ginaa jalaa hin baatanii kanaa biraa baratanii. Abdii hiikutaa dura qollee mudatu hambi gaadhu xiqqaamnillee hin gubatu obsa keessa bahaa jala yeree botu kaayyoo isaa irraan dabu aangaloo boombaatu kaayyoo isaa irraan mabu aangaloo boombaatu.
qulqullinaa fi akkaataa itti qophaa'ee dhiyaateen seenaa hawwisoo woboo keessatti isa jalqabaa kan ta'e diividii hawwisoo woboo haaraya kan akkaataatti argattan karaa marsariitii yookiin weebsaayitii adda bilisummaa oromoo www.oromoliberationsfront.org fi karaa saaba'oo akka hordoftan kabajaan isin beeksifna injifannoo uummata oromoof hawwisoo woboo adda bilisummaa oromoo.
Yerwajii waraabu fiigaataa adiin dadhabaadhu
jaalannees ta'ee dirqamaan filannoo gabroonfattoota irratti hirmaachuun bofa mataatti of maruudha eeyyee jaalataniis ta'ee dirqamanii filannoo murna abbaa irree filannoo saamtotaa fi gabroonfattoota irratti hirmaachuun yakka yakka caalu ofirratti dalaguudha. Bara gabrummaa, bara saamichaa, bara ajjeecha fi hidhaa ofirratti tursuuf walii galtee mallatteessuudha. Ajjeecha, hidhaa, dararaa fi saamichaaf dabarsanii of kennuudha. Murni wayyaanee erga humna qawweetiin aangoo impaayera Itoophiyaa fudhattee as kan hojii ijoo taasifattee waggoottan digdamii sadan darbaniif dalagaa turtee fi jirtu uummata Oromoo hidhaa, dararaa fi ajjeesuudhaan tasgabbii dhorkitee qabeenya isaa saamudha. Ilmaan isaa kan baratu barnoota irraa, kan hojjetu hojii irraa, kan qotu qotiisa irraa ariitee biyya isaa dhuunfachuu fi gurgurachuudha. Kun yakka dhugaa fi qabatamaa wayyaaniin waggoottan digdamii sadan darbaniif saba Oromoo irratti dalagaa turteedha. Dhugaa hunduu quba qabuudha. Wayyaaniin weerartuudha. Wayyaaniin saamtuudha. Wayyaaniin murna gara jabeettii yakka tokko malee dhiiga sabboontotaa dhangalaasaa turtee fi jirtuudha. Murni gara jabeettiin ajjeecha fi hidhaan saba Oromoo darartee saamaa jirtu tun bara saamichaa fi ajjeechaa kana dheereffachuuf jecha akkuma waggoottan digdamii sadan darbaniif mi'eeffatte ammas maqaa filannootiin diraamaa sobaa qindeeffattee kunoo koottaa galmaa'aa koottaa kaardii fudhadhaa jechaa jirti. Isa kaardii fudhachuu dide immoo dabballoota ishii warra garaaf jiraatanitti bobbaaftee tajaajila adda addaa dhorkachuun doorsisaa fi hololaa jirti. Annaffi lama isin koottaa hamaamota koonaaf ta'a jechuun ajaja dirqii kenniti. Filannooleen waggoottan digdamii sadan darban keessa sirna wayyaanee jalatti ta'an haala akkamiitiin akka xumuraman eenyu akka humnaan teessoo paarlaamaa dhuunfate tariyyoo wayyaaneen irraaffatte malee uummattoonni cunqurfamoon keessattuu sabni Oromoo quba qaba. Maqaa filannootiin diraamaan akkamii fi hagamii akka dalagamaa turee fi ammas itti jiramu uummanni Oromoo tolchee beeka. Eenyu maqaa isaatiin paarlaamaa wayyaanee keessa taa'ee daldalaa akka jiru uummata Oromoof dhoksaa miti. Filannoolee fakkeessi fi diraamaa darban hundumaa dhiifnee isumaa amma bakka bu'oota uummataa jedhanii paarlaamaa keessaa rafaa oolaniiyyoo fudhannee ilaalle akkuma hunduu quba qabu teessoo dhibba shanii fi afurtamii torba keessaa dhibbi shanii fi afurtamii shan kan wayyaaneti jarreen kana dhugaa uummattoota cunqurfamoo impaayira Itiyoophiyaatu filee keessattuu warreen maqaa Oromootiin paarlaamaa keessa ta'anii wayyaaniif tajaajilan kana uummata Oromootu filee jennee yoo gaafanne deebin isaa wayyaanetu maqaa Oromootiin ergachuuf haree paarlaamatti naqe malee namoonni kun Oromoon quba waliin qaban Oromoonis quba isaan hin qabu jarri kun kaardii wayyaanee malee kaardii uummata Oromoo hin qabani murni hoggoottan digdamii sadan darbaniif waan hunda afaan qawweetiin ukkaamsitee uummata Oromoo dhiitaa fi saamaa turte tun har'a immoo deebitee haaluma wal fakkaatuun na filadhaa yoo jettu qaaniin itti dhaga'amu qaba ture murni barattoota Oromoo harka duwwaa mirga saba isaaniitiif falman yookaan hiriira gaggeessan gara laafina tokko malee karaa irratti fixxee fi kumootan mana hidhaatti guurte tun yoo deebitee na filadhaa jettee saba Oromootti gadi baatu saalfachuu qabdi turte uummata Oromoof kuni dhiyaachuunis isa tuffachuu mul'isa wayyaaniin murna qaanii beektuu miti murna ajjeeftee hin agarre murna hiitee gadi dhiise saamaa misoomsan jira jettuudha waan taateef kunoo ammas qaanii malee ija uummata Oromoo dura dhaabbattee kaardii fudhadhaa na filadhaa filannoo kiyya irratti hamaamu tanaaf ta'a jechaa jirti ummanni Oromoo gonkumaa gocha wayyaaniin waggoottan digdamii sadan darban keessa irratti raawwate ummata dagatu ta'uu hin qabu dagatuus hin qabu godaannisni wayyaanee har'aa mitii waggoottan dhufan hedduu keessattuu kan irraanfatamu miti mana manaan ilmaan oromoo kumootan lakkaa'aman hidhamanii jiru ajjeefamanii jiru qabeenyi oromoo daangaa malee saamamee jira hidhaa fi dararaa wayyaanee baqachuun ilmaan oromoo kumaa kitilli galaana fi gammoojjii biyya ormaa keessatti dhumee jira murna yakkoota gurguddoo akkasii namarratti raawwate waliin filannoo haqaa fi bilisaa adeemsifne jedhanii yaaduun immoo yookaan eeguun waan fakkaatuu miti ta'uus hin danda'u ta'uus hin qabu wayyaaniin akkuma argaa fi dhagahaa jirru bara bittaa fi saamichaa shii diriirfachuuf koottaa kaardii fudhadhaa jettee humnaan saboota dirqisiisaa jirti yeroo ammaa kana magaalaa finfinnee dabalatee magaalota oromiyaa hedduu keessatti namni kaardii hin fudhatin shukkaara ashaboo zayita daakuu fi kanneen kana fafakkaatan suuqii gandaarraa bitachuu hin danda'u tajaajila adda addaatiif yoo gara gandaa deemes kaardii filannoo argisiisuun akka dirqama ta'ee dhaga'amaa fi mul'achaa jira egaa murna abbaa irree akkanaatirraa namni filannoo dimokiraatawaa bilisaa fi haqaa eegu yoo jiraate inni nageenyummaa isaa shakkuu qaba walumaa galatti filannoo fakkeessii fi diraamaa wayyaaniin bara bittaa fi saamichaa ittiin dheereffachuuf akkasumas gurraa fi ija addunyaa qabdee gargaarsa ittiin kadhachuuf qopheeffatte kanarratti hirmaachuun yakka ta'uu hubachuun irraa of qusachuu qabna ormaaf osoo hin taane dhabama irraa of olchuufi filannoo fakkeessii kana bakka jirrutti balaaleffachuu fi dhugaadhaan akka mirgi cunqurfamtootaa kabajamuuf ka'uu qabna eeyyee diraamaa maqaa filannootiin wayyaaniin qopheeffatte kanarratti hirmaachuu yakka yakka caalu of irratti dalaguudha filannoo kanarratti fedhiinis ta'uu dirqamaan hirmaachuuf kaardii wayyaanee fudhatanii galmaa'uun dabarsanii gabrummaa caaluuf of kennuuf hiriira dhaabbachuudha bara bittaa bara saamichaa of irratti dheeressuudha ajjeecha fi dararaa of irratti fufsiisuuf sagalee kennuudha harkaan bofa mataatti of maruudhas jenna.
Shimana boy akororo, akororo, akororo, akororo. Muka kottoo maatuma jire, jire. Haali kun jabanni deega. Jabana roro, jabana roro, jabana roro. Jabana kaamani jire. Shimana boy akororo, akororo, akororo, akororo. Muka kottoo maatuma jire, haali kun jabanni deega. Jire. Jabana roro, jabana roro, jabana roro. Barri kuni barri gammada dhala. Ashufee bakka daraaree mataa lama lama. Anubee gagaa fanaaree hundee sanara. Ashufee bakka daraaree mataa lama lama. Anubee gagaa fanaaree hundee sanara. Jarrisila jarrisila jarrisila gaangala beeku gaangala beeku jarrisila gaangala beeku eesumaadha mana baani barda baadha waliin taatu barda buura waliin taatu wantu nyaagee alagaa duratti madeega. Jarrisila jarrisila jarrisila gaangala beeku gaangala beeku jarrisila gaangala beeku kanaalee guddaa mana baani barda baadha waliin taatu barda buura waliin taatu laafooyiyoo kophaa ta'e nagantan wayya.
kabajamuu dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan galee jaalataniis ta'ee dirqamaaf filannoo gabroonfattoota irratti hirmaachuun bofa mataatti of maruudha jedhu itti aansee ammallee akkuma itti fufee jira itti aansinee akkuma mata duree irratti isinii ibsuu yaalle wayyaaneen hawaasa oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiru hawwachuuf jecha dabballoota ishii bobbaasuuf haala mijeessaa jirti nutis qophii keenya itti aanu keessatti haala mijeeffannaa wayyaanee yookaan hololaa fi qophaa'uu wayyaanee kanarratti kan qindeeffanne sin qaqqabsiifna ammallee nu faana bu'aa.
Barri kuma lamaa fi kudha afur bara uummanni Oromoo fi qabsoon bilisummaa akkasumattis sochiin diddaa gabrummaa gaggeesse injifannoolee hedduu galmeesse hegereen Oromoo fi Oromiyaa ifaa bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa wareegama fedhe iyyuu gaafatu kan hin oolle ta'uu Oromoon aggaammii diinnan eenyummaa isaarratti taasisan ofirraa qolachuudhaaf waan hundaan dandeettii akka qabu ifatti addunyaaf agarsiisa ta'ee dabreera. sochiilee bara kanaa keessaa duula eenyummaa oromoo irratti diinni gaggeesse fashalsuu fi fedhii oromoo addunyaatti beeksisuu irra dabree gurmuu oromoo jabeessanii hawwii sabaa dhugoomsuuf sochiin gama hundaan taasifame isa tokkoo fi ijoodha jechuutu danda'ama. Barri dabree bara wayyaanee fi ergamtoonni isaa akkasumas leellistoonni sirna nafxanyaa waliigalatti diinnan oromoo tattaaffii farrummaa fuula hedduun taasisaniin salphina itti haguuggatan bobbaan isaanii qabsoo oromoo quucabsuu fi oromummaa dhabamsiisuuf akeekkate fashalee mataa gadi qabatan ta'ee xumurame gama kaaniin wareegama qaalii gaafatullee bara oromoon ilmaan isaa qaroo fi muratoon sodaa tokko malee qomara isaa sadiinaaf laatanii eenyummaa oromummaa dhabamarraa oolchuuf tokkummaa sabaa ijaaruu fi qabsoo isaa fiixa baasuuf sochii taasisaniin mataa ol qabatee fi gurmus jabeeffatedha. akkuma abbootiin keenya waa malee manniin aaruu jedhan dhimma kana kan kaasneef waa malee miti wareegama ilmaan oromootiin milkiilee argaman kanneen xiqqeessuu fi qabsoo oromoo sadarkaa irra gaherraa duubatti deebisuudhaaf aggaammii diinaan aggaammatamee lukkeelee wayyaanee opdodhaan hojiirra oolfamuuf yaalamaa jirutu akka dhimma kana kaasnu taasise diinummaa hundee jabeeffate ummata oromootiif qabaachuu isaa baroota digdamii sadan dabran tarkaanfilee farrummaa fudhatuu fi bifa adda addaatiin ifatti kan mirkaneesse mootummaan abbaa irree wayyaaniin milkiilee fi dagaagina qabsoon bilisummaa oromoo addattis guddinaa fi bilchina sabboonummaa oromoo dhamaatii barootaa booda bakka ammarra jirurra gaheen hedduu dhiphatee jira dhiphuu fi raafama sochii qabsoo oromootiin keessa seena kana keessaa bahuufis ergamtoota isaa afaan oromoo dubbatan garuu hafuurri oromummaas ta'ee naasuun namummaa coobni takkallee keessa hin jirre walitti sassaabee bobbaafatuu filate. ergamtoonni maqaa oromootiin dantaa oromoo fi oromiyaa awwaaluuf fiigan opd'oonni duula fincila diddaa gabrummaa barattoonni oromoo gaggeessaa jiran dhaamsuudhaaf biyya keessatti taasisaniin wayita dura dhaabbannoo gootowwan barattoota oromoo ummata waliin taa'uudhaan irratti gaggeessaniin qaana'anii gooftolii isaanii warra kaabaas qaaneessanitti wixinee biraa lafa keewwatan. Hawaasa Oromoo biyyoota ambaa jirutti bobba'uudhaan dhugaa biyya keessa jiru olola lukkeelee kijibaaf afaan qarataniin sobuu fi sossobuudhaan deeggarsa qabsoo bilisummaa Oromoo fi fincila diddaa gabrummaa deemaa jiruuf taasisanirraa daguun fuuliffannaa wayyaanee kan bara kanaa ta'ee as bahaa jira. sirni wayyaanee biyya keessatti gaafilee mirgaa qeerroon barattoonni oromoo kaasan humnaan ukkaamsuun akka hin danda'amne wayita hubatu amanamtoota isaa yeroo kooraan isaa daddaaqamtu oromootti bobbaafatuudhaaf qopheeffate kan akka abbaa duulaa gammadaa jedhamu yaabbatee waltajjiilee oromiyaa adda addaarra gulufsiisuudhaan waan dhugaa barattoota oromoo fudhatan fakkeessanii diddaa jiru qabbaneessuudhaaf magaalaa amboo dabalatee magaalota oromiyaa bakkoota adda addaatti sossa'uudhaan farrummaa isaanii galiin gahuudhaaf tattaafataniiru. Akkuma durayyuu jenne dammaqinsi fi bilchinni ilmaan Oromoo garuu sadarkaa diinni tuffiidhaan yaadu sanarra dabree jira waan ta'eef barataa barsiisaa hojjetaa artiistiin qotataa fi daldalaan waliigala lammiin Oromoo dhugaa qabduu abbaa duulaa fi fakkaattonni isaa wayyaaneen bobbaafaman gowwoomsaadhaaf lallabaniif gurra laachuu diduudhaan dhugaa Oromoo qabsoo ilmaan Oromootiin ifatti baasuuf sochii itti fufan.
Lalu ibida dan rukusa tepeka rukuba mada kan kuba tepeka lalu ibida isini kupeka warra kuba te arge warra gabrumara hibate warege
Biyya keessaa qabsoon hidhannoo kan siyaasaa fi diddaan ummataa waliigala falmaan irratti fiinfinnaa'aa jiru daran jabaataa dhageettii addunyaas horataa dhufuu qofaa odoo hin taane hawaasa Oromoo biyyoota alaa jiru kan dur shira diinaatiin gargar qoqqoodamee fi afanfajja'ee ture mooraa tokkotti deebisuun isaa immoo dhimma mootummaa abbaa irree wayyaanii rifaatuu hamaa keessinsee jirudha. Duulli Minaasee Waldagoorgis yookaan Abbaa Duulaa Gammadaa jidduu dabree Suudii Arabiyaatti taasises qaama duula qabsoo Oromoo sadarkaa amma irra gaherraa duubatti deebisuu akkasumatti illee gurmuu Oromoo jabaataa fi bal'ataa dhufe gargar facaasuu dabrees wareegama Oromoon addatti dargaggoonni fi barattoonni Oromoo baasaa jiran busheessuu fi rakasiisuudhaaf taasifamudha. Ergamtoonni diinaa kaleessa biyya keessatti afaan mimmi'eeffatanii dhugaa gaafii sabaa waan beekan fakkeessanii haasa'uudhaaf yaalan ergama haaraatti gooftolii isaanirraa itti laatame kanaan dhimma itti bahuu hin dandeenye. Ergama dhoksaadhaan itti laatame ololaa fi sossobbiin golganii dhiyeessuu fi amansiisuuf shirrixatan dursee itti dammaqamurra diinummaa Oromoodhaaf qaban kan hundee arraba isaanitiin waltajjii hawaasni bal'aan argame irratti qaanii tokko malee dabbachuudhaan ifatti Oromoodhaan gargar bahan. Xiqqoodhuma irraa yaadachiisuudhaafis Abbaan Duulaa kaleessa barattoota hiriyootaa fi obbolaan isaanii rasaasa agaazitiin duraa dhumate fuullee taa'ee gaafiin kaastan sirriidha. Deebisaan akkasii hin maluuf jechuudhaan waan wareegama lubbuu ilmaan Oromootiif nahe of fakkeesse wata Saudi Arabiyaa dhaqettammoo gaafii mirgaa kaasuu isaatiin kan ajjeefame hin jiru. Warreen alkooliin yookaan dhugaatiin mataarra bahee machaanidha. Kashlabboota jechuun lubbuu dhala Oromootti qoose. Waraana ajaja wayyaanitiin OPD'dhaan masakamee Oromiyaa keessatti duguggii sanyii gaggeessaa jiru agaaziidhaan agaazii waan jedhamu as dhufeen isinirraa dhagaye hin beeku jechuu fi haasawa qaanessaa qofaa odoo hin taane yakka yoomiyyuu dhiifamni hin godhamneef raawwate. Oromiyaa keessa misoomaa fi guddina malee saamichi lafaa qircannaan dachee harka duwwaa mirga gaafachuurraa jumlaan ajjeefamuu hidhamuu fi dararamuun oromoo akka hin jirretti ololuudhaan aadaa fi afaan oromoo guddisnaa maallaqa nuuf laadhaa jechuudhaan olola afanfajji'uuf ergamaan wayyaane kun oromoodhaaf arrabsoo guddaadha. Ilmaan Oromoo aadaa, seenaa fi hegeree Oromoo waliigalatti eenyummaa Oromummaa dhabamarraa oolchuudhaaf shira xaxame fuula dura dhaabbachuudhaan wareegamaniin farsoodhaan warra machaa'an jechaa diina dhiiga Oromoo xuuxee lafee Oromoo caccabsee jiraattu nu awwaaluuf jiru wayyaanidhaan aadaa Oromoo guddisuu fi maallaqa sassaabaa fi jechuun ergamtoota dhaamsa Oromoof dabarsu qaba. Addatti ammoo lammiilee Oromoo hiraara sirnichaa jalaa dhiyeessanis ta'uu bifa adda addaatiin jireenya biyya ofii waakkatamuurraa baqatanii jiraniif tuffiidha. Roorroo roorroo caalu kan akkaan sadarkaa dabarti. Roorroo ammoo abbaa tofirraa qolata.
Famsa fi hidhaan Oromoo jabaatee Rorororoo jaaltee sadarkaa dabartee ni maa'usan maa jallimtarree maa'usan maa jallimtarree Too malee falli biiraanuma hin jirree Too malee falli biiraanuma hin jirree.
ergamtoonni wayyaanee ajaja qondaalota TPLF'n Saawud Arabiyaatti bobbaafamanii dhoksaa fi qaanii tokko malee diinummaa Oromoof qaban ifatti mul'isan ammallee ergamtoota biroo dabalachuudhaan bobbaa biraatiif qophaa'aa jiraachuun isaanii dhagahamuunis akkasuma hawaasa Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiraniif waan akeeku qabama. Fuulleffannaan bobbaa ergamtoota wayyaanee kun ammoo iddoowwan hawaasni Oromoo sochiilee qabsoo bilisummaa Oromoo fi fincila diddaa gabrummaa deeggaruudhaan jabinaan itti wal gurmeessanii diina dura dhaabbachuun falmaa jiran ta'uun diinni keenya honga bara dabre arge jalaa bahee mataa ol qabachuuf dhidhiittataa jiraachuu agarsiisama. Ergamtoonni wayyaanee amanamoon qondaalota OPDO ta'an Ameerikaa fi Kaanadaa biyyoota Awurooppaa fi Iskaandineeviyaa keessa naanna'uudhaan akkuma Suudii Arabiyaatti taasisan sana maqaa aadaa Oromoo fi misooma Oromiyaatiin dura onnee Oromoo kaatee qabsoof hiriirte tana laaffisuu itti fufuunis olola kijibaatiin afanfajjissanii of cinaa hiriirsuu boodarras mallaqa argatan irraa saammachuu fi biyyatti deebi'anii Oromoo isa biyya keessaa isaan dura dhaabbatee falmataa jirutti ittiin ololuuf akka ta'e dhokataa miti. Hawaasni Oromoo biyyoota ambaa jiru akkuma bobbaa jiloota wayyaanee kanaan dura ta'an dura dhaabbachuudhaan saaxilee fi hongeessitti karaa jaarmayaatiinis ta'e miidiyaa hawaasaatiin yookaan maloota quunnamtii jiruun dhaamsa walii dabarsuun akka lammuu lammataa itti hin deebinetti qaanessuun dirqama lammummaa isa eeggatu. Kunis biyyoota akka Awustiraaliyaatti jila wayyaanee maqaa walgahiitiin dhaqe ari'uun mirkana'ee jira. Ameerikaa fi Awurooppaa keessattis hiriirri dura dhaabbannoo gamtaan gaggeeffame bobbaa maallaqa sassaabbachuu fi afanfajjiif wayyaaneen taasiste fashalsuun irra deddeebi'ee waan ta'aa turee fi milkii hawaasni Oromoo biyyoota ambaa keessa jiraatu argamsiisedham. Bobbaa ergamtoota wayyaanee ka'ammaa kana wanta adda taasisutu jiram. Wanti isa adda taasisu bobbaan ergamtoota wayyaanee kun tokkoffaa Oromoo irratti qofa fuulleffachuudhaan gaggeeffamuuf karoorfamuu isaa yoo ta'u, inni biraan ammoo wayita mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo gabbachaa, sabataa fi bal'achaa hawaasni Oromoo gurmuu jabeeffatee dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti gurra walii laatee sagalee tokkoon addunyaa mararraa sosso'aa jirutu ta'uu isaatu adda taasisama. Deebisaan ergamtoota wayyaanee maqaa feestivaala diyaaspooraa Oromoo jedhuun bobbaaf qophaa'aa jiranii kanaaf laatamuu qabullee killee fi timaatima shamaadhaan yookaan tortoraadhaan reebuun akkuma jirutti ta'ee wayita biyya sana seenan hiriira mormii jabaa irratti gaggeessuudhaan akeeka isaanii fashalsuu eessattuu akka bakkaa fi fudhatama hin qabne agarsiisu mootummoota biyyoota isaan dhaqaniis hubachiisuudha.
Hukkaamsaa fi hidhaaf qabsoorraa laaffannu eega jajjabaanne daranootu cimu dursaa lagaatiif yoomiif booda jennaa irree tokkummaatiin qabsoo itti fufna dursaa lagaatiif yoomiif booda jennaa irree tokkummaatiin qabsoo finiinsinaa.
Diinni qabsoo Oromoo hudhee isa qabuun hafuura isaa dhaabuuf jiru ofirraa laaffisuuf mataarraa nu eegaluuf kaayyeffate. Tokkummaa fi gurmuu Oromoo laaffisuu, wareegama biyya keessaa bahaa jiru ukkaamsuuf afanfajjii oofuuf yaalu. Waan ta'eefis diina keenya biyyaa nu fixaa, alattis nu salphisuuf, nu arrabsuuf, bobbaa karoorfate qaanessuuf, ammas akkuma kaleessaa irra caalaatti ololaan odoo hin dagamne. cabbii qorra biyya alaatiif yookaan haala qilleensaa ulfaataa biyyoota addunyaa kanaa garaagaraa keessa jiruun odoo harka hin laanne saba keenya oromiyaadhaa roorroo hadhooftuu argaa jiru qeerroo barattoota oromoo oromummaa fi oromiyaaf jecha lubbuu isaanii dabarsanii nuuf wareegaa jiraniif jecha gamtaadhaan sossa'uun OPDOta wayyaaniin bobbaaste akka hin kaanetti qaanessuu akka hin baanetti awwaaluu eenyummaa mootummaa wayyaanees addunyaaf saaxiluudha. Lammiileen Oromoo biyyoota alaa adda addaa keessa jiran akkuma labsa walii taasisaniin fincila diddaa gabrummaa irratti qeerroo barattoota Oromoo cinaa dhaabbachuun addunyaa sossoosan Oromoo gammachiisan san har'allee garaagarummaa tokko malee gamtaadhaan bobbaa farrummaa kana fashalsuun wareegamni ilmaan Oromoo kan itti qoosamu odoo hin taane onnee Oromoo mara keessatti kabajaa fi deeggarsa guddaa qabaachuu ifatti diinaafis firaafis agarsiisuu qabuun dhaamsa sagalee bilisummaa Oromooti.
malakkaan gabrummaa oromoo eebsite dhiyaa barii waaqa gargar wallaalchifte karaan tokko qofa oromoon beekatte furmaanni qabsoodha saseenaan rakkaafte karaan tokko qofa oromoon beekatte furmaanni qabsoodha saseenaan rakkaafte. Uffaamsaa fi hidhaan Oromoon jabaate rorrorroo caaltee sadarkaa dabarte maa olsan maa jalliftarree maa olsan maa jalliftarree qabsoo malee fallee biraanuma hin jirree qabsoo malee fallee biraanuma hin jirree. rakkoon heddummaatus qabsoorraa hin deebinu sinnaara hidhanne tasa hin laffifnu hamiileen qabsoomne daraanaa jabaannu diina hin jeefanne hanga bilisoomnu hamiileen qabsoomne daraanaa jabaannu diina hin jeefanne hanga bilisoomnu. jecha fi hidhaan Oromoo jabaate rorrorroo caalte sadarkaa dabarte maa usan maa jalliftarree maa usan maa jalliftarree qabsoo malee fallee biraanuma hin jirree qabsoo malee fallee biraanuma hin jirree. Hidhamaa roorrifamaa hin jiran. gadi jennee hin bullu goortaan hin booramnu ka'ee teenya irratti alagaan hin dhiitamnu lubbuu du'a hin oolle qabsoof haa gumaachinu lubbuu du'a hin oolle qabsoof haa gumaachinu. qabrii namaa jiru kaampiilee hidhamanii qabsoo deddeeysa biitollaay du'aayi hursoo aduun guyyaa boru baraaka isaan keessummeeysuun oltoo tokkoon dagaatina wawwayyaan irraawwatu aduun guyyaa boru baraaka isaan keessummeeysuun oltoo tokkoon dagaatina wawwayyaan irraawwatu. Kamsaa fi hidhaan Oromoo jabaate rorrorroo caalte sadarkaa dabarte maa usan maa jalliftarree maa usan maa jalliftarree qabsoo malee malee dhiiraanuma hin jirree qabsoo malee malee dhiiraanuma hin jirree qabsoo malee malee dhiiraanuma hin jirree qabsoo malee malee dhiiraanuma hin
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra qophiin keenya inni xumuraammoo gaaffii deebiidha gaaffii deebiin kunis kan taasifame durataa hawaasa oromoo awustiraaliyaa dhiyaa kan ta'an dooktar nuuru sayid waliin akka ittaanutti dhiyaata ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'u.
Maqaan kiyya Nuuruu Sa'id jedhama. Koominitii keessatti durataa yookaan ammoo cheerparsaniidha jechuudha. Hawaasa Oromoo Awustiraalaa dhiyaati. Western Australia Oromoo koominiitiidha jechuudha.
Ayyee, jilli eh, eh, ergamtoota mootummaa wayyaanee eh, hawaasa Oromoo biyyoota hambaa bakka adda addaa jiranitti eh, bobba'uudhaaf sagantaa qabu ka jedhu dhageenyerra. Achi keessaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa jirutti bobba'uun sagantaa isaanii keessaa isa tokko. Mee waan kana eh, maal quba qabdu isin? Mee kanumarraa eegalla?
Gaa'ida ka egaa isinuu jettanii jilli wayyaanee eh, bakka adda addaatitti bobba'aa jira. nutis kanumatti nu dhaqqabeetiin xalayaadhaan nu gaheetiin ummata Oromoo dubbisuu barbaannaa ummata sana akka koree koominiitiititti durataa waan taate walitti nu qabee dubbisuu barbaannaa kan jedhutu na gahe. Egaa as keessatti wanni isaanii xalayaa isaanii keessattis akkasumas immoo afaanimillee jedhanii tokkoffaa haala qabatamaa siyaasaa misoomaa fi akkasumatti immoo guddina hawaasaa naannoo oromiyaa irratti ibsa bal'aa jilli biyyarraa kun isinii kennaa kan jedhu jechuudha. Dabalees immoo heeraa fi seera haara mootummaan kan diyaasporaa Oromoo biyyatti galee lafa tola kenninee fi mana irratti ijaaruu isa kana seera kana isinii ibsinaa kan jedhu inni sadaffaa immoo ji'a Ogastii keessa guyyaa diyaasporaa yookaan immoo diyaasporaa feestivaal qopheessaa jirra. Haala qophii kanaa ibsa bal'aa isinii kennina. Qooda akka irratti fudhattanis haala isinii mijeessinaa kan jedhu jechuudha. Walumaa galatti qabxiin isaanii qabatanii nuuf himan kana. Egaa kan itti fufna kaa'u.
Waamicha kana kan isinii godhe yookaan immoo xalayaa kana gara keessan kan barreesse qaama mootummaa wayyaanee isa kami?
Ambaasaadara biyyattii kanaati. Ambaasaadara as jiru jechuudha kan mootummaa Itoophiyaa. Ambaasaadara isaanii irraa nutti ergamee jechuudha.
Yoomi dhaamsi kun kan isin naqqabe?
Gaafa guyyaa afuriitiin kan xalayaan barraa'ee nu naqqabe. Xalayaan isaan barreessan jechuudha. Nuti ammoo kalee deebii kennine jechuudha.
Ibsa baastan dhageenyeerra walgahii yookaan immoo waamicha warri mootummaa wayyaanee fi ergamtoonni baasan kan akka mormu maqaa waldaa hawaasa Oromoo naannoo saniitiin mee maal jedha ibsi isin baaftan yookaan immoo mormiin isin dhageessiftan maali?
Egaa walumaa galatti walumaa galatti ka xalayaan teenna qabxii kudhan keessaa qaba. Kana keessatti yoo gabaabinatti lafa kaa'uu barbaanne nuti mootummaa kana waliin wanni haa ta'uu nu dhoowwu foormaalii haa ta'u foormaalii kan ta'u lafa kennee jechuudha. Tokkoffaa mootummaan kun duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irraan kan ga'e ummata keenyaa ga'ee siyaasaa akkasumatti immoo misoomaa jireenya hawaasaa hunda isaa keessatti daangessee kama ofii akka fedhe abbaa irrummaatiin ummata keenya miidhaa jiru tokko kana lammaffaan ammoo mootummaan kun mootummaa ofii uf file mootummaa ummanni filee miti haga ammaallee kanaan jiraataa jira kanaafis isaanii waliin haa ta'uu hin dandeenyu. sadaffaan ammoo uummanni kun mootummaan kun mirga ilma namaa kadhalootaanis ta'e sabummaan qabu irraa sarbee akka fe'etti seera alatti kafee hidhee kafee ajjeesee keessaa uummata Oromoo fi akkasumatti uummata Ogaazeen kan akkasumatti ammoo uummatoota kibba qubatan warra rakkoo akka irraan ga'e inni afuraffaa ammoo ummanni kuni mootummaan kun yeroo ammaatitti kumaatamaan ummata Oromoo obboleeyyan kumaatamaan akka mara hidhaa maakkalaa fi akkasumatti immoo bakka biraallee dhoohishaas dabalatee jechuudha mana hidhaa guureetiin dararaa jira seera alatti odoo bifa seeraatiin hin laalamin dhoohiseetiin irra jira jechuudha inni shanaffaan ammoo qabxiin shanaffaa ummanni kun yookaan mootummaan kun qotee bulaa keenya lafarraa kaaseetiin lafa maqaa investimeetiin gurgurataa jira. inni kunis qabxii shanaffaatee jechuudha. Ka itti aanu ammoo wanni guddaan hedduu ka ilmaan Oromoo sammuu keenya keessaan banne kana gammaallee imimmaan nurraan qoorin ijoollee daa'imman seeraa fi heera mootummaa saniitiin bayanii hiriira nagaa godhan deebiin isaa rasaasa ta'uun ijoollee kana fixuun akkasumatti ammoo san qofaa odoo hin ta'in fixuu qofaa odoo hin ta'in ajjechaa qofa odoo hin ta'in gaafatamaniillee kunniin fashlabbeedha kan jedhu deebiin kun hedduu namatti dhaga'ama. Inni torbaffaa naannawa godina baha Afrikaa kana keessatti akka nageenyi hin jiraanne ummatoonni nagaan akka hin jiraanne mootummaa kana garteetiin waa hedduu as keessatti shira guddaa uumaa ture jechuudha. Saddeeffaffaan ammoo akka seeraatti konstitushinii biyya saniititti artikil soddomii sagala waan jedhu ummatoonni mirga ofii hiree ofii murteeffachuu danda'an kan jedhu san irra dhaabbachuun abbaa irrummaan bulchaa nama jiru. Akkasumatti ammoo dabalatee namummaan har'a itti dhufee dubbatu kunuyyuu nuti jechuudha warri biyya ambaa dubbatu kuni warra torchara isaanii jalaa rabbiin nu hambisee biyya kana jirru isaan baqannee jechuudha biyya keenya akka jaalan oromiyaa keessaa baanee biyya kana jirru karaan ittiin nuti dubbachuu danda'u hin jiru jennuun jechuun mormanee jechuudha. Lafa lafa akka fe'etti abbaa irreetiin namni nama bulchuu yeroo hundaayyuu qabsoon ummatoota ni jiraata. Qabsoon kun ammoo itti fufaa. Egaa walumaa galatti qabxiin nu asirra keenne kanaa jechuudha. Kana waan amma asirratti qabxii kudhan tuqe kana yoo ummanni kuni ummatoota nagaan jiraatu walitti buusuu dhiisee warroota hidhatti irra taa'e kana hiikee mirga sabootaa hiree ofii murteeffannaa kennee kana hunda yoo godhuu kan danda'u ta'e qofaadha balballi keenya kan isaanii banaa ta'u kan jedhu walumaa galatti dalaan keenya kana fakkaataa jechuudha.
Xalaa yookaan ibsa mormii baaftan kana walgahii mootummaa yookaan waamicha mootummaan wayyaanee fi warri inni ergatu isinii dhiyeessan kana akkam fudhanne akka mormitan akka dura dhaabbattan karuma waamichi kun isinii dhufe imbasii wayyaanees haa ta'u mootummaa biyya sanaa waan hubachiiftan qabdu ibsuma baaftan kanaan.
Mootummaa biyya kanaa beeksifnee jirra. Xalaan kunis ergameefii jira. Hiriira nagaatti qopheessuuf yaaliin godhamee ture. Haa ta'u ammoo guyyaa guyyaa fi bakka beekuun barbaachisaa waan ta'uuf hayyama san kennuuf kana qoradhaatiin itti deebi'aa jedhanii jechuudha. isa kana kaa haga ammaa jarri kuni bakka itti guyyaa itti dhufan itti himne haganarraa hagana jedhanii kana duuka bu'aa jirraa jechuudha hayyama kana argatti.
Kanaaf guyyaa jarri jedhaniif yoo isaan ka naannoo sanatti argaman ta'e hawaasa naannoo jiru sochooftanii hiriira mormii irratti geggeessuuf qophii qabdan jechuudha.
Eeyyati eeyyati. Bonaa jirra kana qophii irra jirraa jechuudha.
Mee jarri kun bifa kanaan hawaasa Oromoo biyya alaa jirutti dhiyaachuuf keessaayyuu yeroo filmaan isaanii ga'aa jiru kanatti karoora kana qabatanii achi as ba'uuf yaali isaan godhaa jiran kun maal agarsiisa jettanii yaaddu isin?
Wal kun akka akka nuti xiinxallanii tooma lama wanni jajjabni as keessa jiru akka arginutti tokkoffaa yeroo ammaa sochiin biyya keenya keessatti qeerroon haa ta'u gartee sochiin adda addaa ijoollee barattootaa garuma hundaanuu dhiibbaa adda addaa waan jiruuf sodaa kanarraa biyya kana biyya ambaa dhufanii qabsoon hin jirtu uummanni Oromoo harka keenya jiraa jedhanii hamilee qeerroo kana laamshessuuf walumaa galatti qabsaa'ota laamshessuuf yookaan ammoo hamilee isaa ajjeessuuf waan godhame fakkaataa jechuudha. Inni lammataa ammoo maqaa investimentiin yookaan ammoo mana isinii kenninaa lafa isinii kennan jedhu kanaan ummata biyya alaa jiru kana afaan afaan godhuuf tokkummaa isaa diiguuf godhan natti fakkaataa jechuu gara kiyyaan.
Ergamaan wayyaanee beekamtichi Minaasee Walde Goorgis kan abbaa duulaa ofiin jedhu dhiyeenya kana biyya Saawudii Arabiyaa dhaqee hawaasa Oromoo walitti qabee dubbisuuf yaalee ture. achirratti haasaa tokko dhageessise keessumaayyuu barattoota Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafatan waraana mootummichaatiin ajjeefaman kashalabboota hattoota kan jedhu deebii kennee ture haasaa akkasii dhageessee ture ammas warri mootummaan wayyaanee bobbaafataa jiru kun waanuma akkasii qabatanii dhiyaatan kun maal uumuu qaba jettanii yaaddu hawaasa Oromoo biyya hambaa jiru keessatti keessumaa naannoo keessanitti immoo seenaan hawaasa Oromoo naannoo sanatti ergamtoota wayyaanee jiloota wayyaanee salphisanii ari'uudhaan beekamtii qabu kun maaluma jettanii yaaddisiin.
Dhugumatti nuti haalli kun hedduu nu gaddisiisee dura dursee waan kana dhageenyee jirra hedduu nu gaddisiisee uummanni Oromoo bakka jirtu kanaafuu gaa haala kana karaa kanatti akkuma yaadatamu Awustraaliyaan uummanni naannawa kana jiru kana durallee jabinnaan namoota dhufan hundaayyuu ofirraa deebisee jira ammallee bifuma saniin ofirraa deebisaa jechuudha. Gara keennaan wanni jechi isaa suni haa lafee keessa hin deemee nu miidhu malee ammoo kaayoon isaan irratti dhuman kuni kaayoo qabsoo uummata Oromoo waan ta'eef kuni gaafa tokko dhiigni isaanii akka lafa hin banne hin beeyna. Kanaafuu ofitti hin dhiifnu jara gara keennaan bifuma kamiin yoo ta'e nutti dhiyaachuu hin danda'anii kanaaf dannaa jechuun mana keenya keessa hedduu hedduu hedduu nu dallansiisee jechuudha.
Bobbaan ergamtoota mootummaa wayyaanee hawaasa biyyoota hambaa kun egaa Awustiraaliyaa qofa miti kan jiru odeessa dhagaa jirra gara Kanaadaatti illee akkasuma gara Noorweetti gara Suwiidinitti bakkoota adda addaatti sagantaa qabu kan jedhu ni jira. mee waan kana hagam quba qabdu hawaasota Oromoo biyyootan daddaa jiran waliin wal quunnamtii isin waan kana fashalsuuf qabdan ammatti maal fakkaata?
Eeyyatti ni qabna qubas qabna ammaayyuu akkaleenna kana gara Ameerikaa abbaan duulaa ammallee socho'aa akka jiru quba qabna jaallanne obboleeyyan keenyaa warra achi jiruunis wal quba qabaachisne haala xalayaa kanarrattillee ergineefillee bifuma kanaan ammoo ummanni naannoo sun qubatullee tarkaanfii akka fudhatu yaada wal jijjiirree jirraa jechuudha.
Kana jechuun hundumtuu ba'ee sagalee isaa akka dhageessisuu warra uummata Oromoo barattoota Oromoo karaa nagaa mirga gaafatan ajjeesaa jiran irratti sagalee mormii akka dhageessisan waan isaan jiran akka hin dhageenye kan jedhu hundumtuu ba'ee mormii akka dhageessisu wal quunnamaa jirraadha.
sirriidha sirriidha akkasi maaliif wanni nuti akka ummata oromootitti rakkoon biyyatti ummata oromoo irra gahaa jiru sagalee tokko taane afaan tokko taane ummanni oromoo roorroo jarri kun irra geessaa jiru ergamtoonni isaanii naannoo san yoo dhufan hundi keenyaa bifa tokkoon akka dura dhaabbannu kan jedhu waliigaltee qabnaa jechuu haasa'u qabnaa jechuudha.
Mee akka keessanitti haalli uummati Oromoo biyya keessaa keessa jiru ummatoota biyya sana keessa jiru hafnaan hawaasa addunyaatiin jaarmota mirga dhala namaa adda addaatiin miidhaan adda addaa irra gahaa akka jiru beekamaadha ifattis gabaafamaa jira. Osoo kun jiru karaa dinagdeen siyaasaatiin hawaasummaatiin ibsisaan hawaasa Oromoo biyya alaaf kennuuf deeman kun ibsa akkamiiti? Maal akkamitti ilaaltu gama keessaniin?
Waan kun egaa dhugumatti dhugaa keessan jettanii haala keessaa'uu gabaasni yeroo dhiyenna kana Oromoo ta'ee ta'uuf qofa kan jedhu kan amnistiin baasee haala hedduu qorannoo diippii qoratame. Isaan gara amma danda'anitti egaa haga gartaniitiin du'anitti waan kana gartee amma danda'anitti waan ofii gochuu barbaadan san godhuudha. garuu ummanni addunyaas ummanni biyya biraas akkasumas immoo ummanni keenyas waan isaan deemaniin kana tolchee hubatee natti fakkaata. Kanaafuu ittiin milkaa'an kan jedhu qabnaa jechuudha. Isaan ammoo sagantaa isaaniiti. Kana itti fufanii yoomiyyuu kun expect goona. Omaa wanni haarawaa miti waan ajaa'iba tokkollee miti. Ammallee akkuma argitan filmaatuma isaanii kanatti dimokiraasii fakkeessuuf isa qawwee harkaa qabanii opshina isaanii ka duraati isa amma yoo dandeenye fakkeessinee dimokiraasii fakkeessinee ummata filannaa kan jedhuun deemaa jiranii kun ammoo ta'uullee hin danda'u qawwee isaanii sanitti yoo deebi'an malee ummanni jalaa fudhatu hin jiru jechuudha. Gara kiyyaan akkasitti ilaalu.
maali feestivaalli diyaaspoora oromoo kaan immoo feestivaalli hawaasa oromoo eh, geggeessina isaan jedhanii qabatanii deeman kun immoo maali maala keekisaa
I think ka kun egaa eh, waanuma sagantaa isaanii keessa uummata diyaaspoora kana irratti dalaganii waan tokko tokko egaa akkuma a- aamolee nama dura qaban waan tokko tokko godhanii fi uummata kana akka isaanii waliin waan adda addaatiin hidhanii eh, isaan akka deeggaru godhuuf kana godhaa jiran malee dhugama eh, feestivaala yookaan ammoo bilisa ta'ee waan akkanaan fakkaatu. Eh, Isa kana ammoo uummata biyya alaatii isaatii kan maan naannawa san jiruyyuu artistoota Oromoo oh, laaluun ni danda'ama yoo tana ka dhagaa turre Eh, namni amma kana sodaatee duubatti jedhus tokkollee hin jiru. Egaa isaan garuu akkuma amma jedhee hamma danda'ametti sagantaa isaanii kana amansiisuu fi namoota hada danda'an qabachuu fi eh, kanaaf tattaafataa jiran natti fakkaata.
mee doktor nuuruu said mee xumura irratti eh, kanuma wal qabsiisaati hawaasa oromoo biyya adda addaa jiru kan eh, ameerikaa jiru ka kanaadaa jiru kan biyyoota iskaandineeviyaa jiru ka awustiraaliyaa jiru bakkoota adda addaa ka jiraniif kanaa wal qabsiisanii dhaamsi dabarfattan jira
Een hin jira ani eh, uummata Oromootiif dhugumatti manni Oromoo warra ah, qaanii keessa jira saalfii keessa jira kana qaanii kana jalaa ba'uuf ah, tokkummaa nu barbaachisa Ah, uummanni keenya tokkummaa ofii jabeeffatee diina kana bakka jirutti bifa tokkoon dura dhaabbachuu qabaa kan jedhu qabaa wal ijaaree jechuudha egaa ah, tokkummaan uummata keenyaa waan kanarratti murteessaadha. Walumaa galatti, walumaa galatti diina kana, diina irra nurra jiru kana karaan itti ofirraa deebisuu dandeenyu yoo ka jiraatu ta'e inni guddaan tokkummaa Oromoo cimsuudha. Ka isaan gosaan, gandaan, amantiin, hojjaan nu babaasan kana dura dhaabbachuudha jechuu akka ilaalcha kiyyaatitti jechuudha. Uummata Oromootiif kan dhaamu finqila gab- diddaa gabrummaa kan biyyatti deemaa jiru kana qarqaaraa tokkummaa keessan jabeeffataa bakka jirutti uummata kana akka gurra hin kennineef kan jedhu dhaamaaf jechuudha. Uummata Oromoo ka biyya alaa keessa jiru jechuudha. Inni biyya keessa jiruu fi akkasumatti diddaa gabrummaa irra keessa jiru kana siniinsisu irra jira kan jedhuun qabaa keessaa qeerroon eh, salmaa diddaa gabrummaa jajjaba keessa jiranii kana yoomiyyuu caalaa diinni nuu sodaataa jira ka akkuma mul'atu jechuudha. Wannummaan kana godhaa jiranuufu tokko kanaan jechuudha. Egaa isa kana ah, nutis akka diiyaaspooraatitti isinii waliin jirraa jajjabaadhaa jedhaan jechuudha.
Hayyee Doktor Nuuruu Said eh, durataa ah, hawaasa Oromoo Perzi gaaffilee isin gaafanneef deebii nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddisnee isin galatoomfanna.
Isinis galanni keessan hin badinii eh, eh, qopheessitoonni eh, sagalee bilisummaa Oromoo carraa kana naa kennuu keessaniif hedduu galatoomaa jabaadhaa eh, gochaan godhaa jirtan gochaa boonsaadha akkanumatti uummata keenya dhageessisaa eh, rakkoo eh, hawaasa keenyaa akkanumatti namoota eh, gaafatanii akka ah, namni ka biyya jiru keessattuu ka biyya jiru kan hiree intarneetis ta'ee televiizhinii hin qabne karaa kanaan akka dhageeffatu godhuun wal quba qabaachuun waan gaarii ta'eef galatoomaa isiniin jedha Hayyee fayyaa ta'a.
fayyaa ta'a.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya galgala kana asuma irratti goolabnee jirra. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraaddaa injifannoo uummata Oromoof.